Kun wiixata hanga jimaataatti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. sadaasa kudha lama bara kuma lamaaf digdamii afur attamooltaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aa an tuujubee horaati haleellaan diroonii naannoo amaaraa keessatti raawwatame jedhame lubbuu namaa galaafachuu jiraattonni dubbatanii jiru somaalilaand sadaasa kudha sadii borii filannoo waliigalaa geggeessuuf jirti. gareen mirgaa namoomaa beekamaan tokko sudaan keessatti humnootiin naga eegdotaa akka bobbaafaman gaafachaa jira kan jedhan kanneen har'aaf qindeessanne keessaati oduu addunyaa dursaa bafaqaaduu moroodha.
akka moltanii hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan bafaqaaduu moroodaati. Haala nageenyaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa jiru wal qabatee labsii yeroo atattamaatiin namoottan to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii mana murtii feederaalaa irratti ilaalamaa jiru irratti himannaa kan dhiyeesse abbaan alangaa feederaalaa himannaawwan kanaan dura dhiyeessee ture fooyyessuun isaa ibsamee jira. Abbaan alangaa feederaalaa galmee Dr. Wandoosanii Asaffaa jalatti namoottan 51 irratti himannaa dhiyeesse akka fooyyessu sadaasa darbe keessa manni murtii ajaja kennuu isaa kan ibsan abukaatoon himatamtootaa obbo Heenooka Akiliiluu abbaan alangaa himannaa isaa sirreesse sadaasa sadii bara 2017 dhiyeessuu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. himannaa abbaan alangaa fooyyessee dhiyeesse kanarratti akka mormii hin qabne kan ibsan abukaatoon himatamtoota dhaddacha mana murtii feederaalaa kutaa lidataa irratti guyyaa har'aa sirna haaluu fi amantaa taasisuudhaaf yaadamee turus himatamtoota 51 keessaa namoottan shan dhukkubsatanii mana murtiitti waan hin dhiyaanneef sadaasa shan bara 2017 akka deebi'an beellamni qabamuu isaa ibsaniiru namoottan himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate 51 keessaa namoottan afuri miseensota dhaabbilee miidiyaa akka ta'anis beekameera namoottan garee hidhattootaa naannoo amaaraa keessa socho'aa jiruu fi faannoo jedhamee beekamu wajjiniin mootummaa naannoo amaaraatii fi mootummaa feederaalaa humnaan fonqolchuu yaaluudhaan walqabatee hidhaman waggaa tokkoo fi ji'a saddeetii olii mana hidhaa keessa turuu isaanii kanadii abaatee finfinneerraa gabaaseera.
pireezidantii haaraa yuunaayitid isteetsi ta'uudhaan kan filataman doonaald tiraamp aangawoota mootummaa isaanii keessatti tajaajilan filachaa jiru.
Doonaald Tiraamp namoottan tibbana filatan keessaa tokko Toom Hoomaan itti gaafatamaa dhimma daangaa akka ta'an muudamuun isaanii beekameera. Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa ofii isaanii isa Tiruus jedhamu irratti akka beeksisanitti Toom Hoomaan dhimma daangaa karaa Meeksikootii fi Kaanaadaa jiru hiikuu irratti nama barbaachisaadhaa fi yeroo dheeraadhaa fi kan itti yaadaa turan akka ta'e ibsaniiru. Doonaald Tiraamp yemmuu duula na filadhaa taasisaa turan namoottan biyya alaa karaa seeraan alaa yuunaayitid isteetsi keessa seenan miiliyoonatti lakkaawamanu akka biyyaa baasanu dhaadachaa turuun isaanii ni beekama. Waadaa isaanii kanas Toom Hoomaan akka fiixaan baasanu abdii qabaachuu isaanii ibsaniiru. karaa biraatiin dhimma godaantotaa irratti ijjannoo cimaa akka qabanu kan beekamanu istiifan miilar itti aanaa itti gaafatamaa waajjira isaanii akka ta'an muuduuf deemaa jiru jedhamee kan eegamanu doonaald tiraamp kutaa niiwuork irraa miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an eliis isteefaankii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara yuunaayitid isteetsi akka ta'an filachuun isaanii gabaasamee jira dhimma muudama kanaa ilaalchisuudhaan kan gabaase maddi oduu rooyitersi akka jedhetti doonaald tiraamp senaatar maarko ruubi. akka ministeera dhimma alaa mootummaa isaanii ta'an ni taasisu jedhamee himamaa jira. dhimma kana irratti kan gabaase rooyiters tiraampii fi ruubiyoon gaaffii dhiyaatee fi akka deebii hin kennine beeksisee jira. karaa biraatiin miseensa bakka bu'oota uummataa kan ta'an maayik woolz gorsaa dhimma nageenyaa isaanii akka ta'an kan gaafatan doonaald tiraamp bakka bu'aa kutaa niiwuork duraanii kan ta'an liizal deniitii itti gaafatamaa dhaabbata eegumsa naannoo akka ta'an filatanii jiru dhimma godaantota seeraan alaa biyyaa baasuu irratti kan dhaabbata oduu cnn wajjiniin haasa'an bakka bu'aan kutaa ohaayootii fi deeggaraan doonaald tiraamp jiim joordaans marsaan duraa godaantota seeraan alaa biyyaa baasuu namoottan miiliyoonii sadii fi qabxi sadii irratti kan xiyyeeffatu akka ta'e ibsaniiru namoottan gaaffiin koolagaltummaa isaan dhiyeessan fudhatama dhabe kanaa wajjiniin daa'imman jiran maatiiwwan isaanii wajjiniin biyyaa baafamuu jedhamanii kan gaafataman jiim joordaan gaaffiin kun yeroo biraa deebii argata jechuun isaanii gabaasameera.
kibba chaayinaa keessatti balaa qaqqabeen namootaan 35 du'anii 40 ol immoo madaa'uun isaanii gabaasameera.
maddi oduu assoosheetid pirees akka gabaasetti wixata kaleessaa magaala kibba chaayinaatti argamu zihuuhaayii keessatti namni waggaa jaatamii lamaa tokko namoottan wiirtuu ispoortii keessatti shaakalli irra jiranu konkolaataa isaatiin rukute namoottan soddomii shan battalatti du'anii namoottan afurtamii sadii immoo madaa'anii jiru. namni poolisiin biyyattii maqaa maatii isaatiin faan akka jedhamu ibse kun wixata kaleessaa galgala namoottan shaakalii ispoortiirra turanii daandii irra adeemaa jiran konkolaataa isaatiin rukutee kan ajjeese beekee haa ta'u yookiin akka tasaatiin haa ta'u addaan bahee hin beekamne hospitaalota magaalichaa namoottan madaa'anii wal'aanaa jiran afur keessaa tokko waabeffachuudhaan kan gabaase maddi oduu mootummaa biyyattii hospitaala tokko keessatti namoottan diddamni wal'aansa. argachuu isaanii beeksisee jira namni kun balaa kana kan geessise maaliif akka ta'e addaan ba'ee kan hin beekamne yommuu ta'u poolisiin biyyattii qorachaa jiraachuu isaas beeksisee jira chaayinaa keessatti balaan akka tasaa akka mul'achaa jiru kan ibse maddii oduu assooshieetid pirees ji'a onkoloolessaa darbe keessa namni waggaa shantamaa tokko haa ta'u jedhee magaala beejingi keessatti ijoolleewwan mana barumsaa keessa jiran irratti albeedhaan haleellaa raawwate ijoolleewwan shan madaa'anii jiru ji'a fulbaanaa keessa immoo bakka gabaa magaala shaangaayi keessatti argamutti namoottan sadii balaa albeetiin ajjeefamuu isaanii assooshieetid pirees dabalee gabaasee jira.
biyya heeyitii keessatti haleellaa hidhattoonni seeraan alaa raawwataniin kan ka'e buufanni xayyaara biyyattii cufamuunsaa beekameera.
buufanni xiyyaaraa biyyattii kan cufame wixata kaleessa hidhattoonni seeraan alaa xiyyaara daldalaa yuunaayitid isteets ispiriit jedhamee beekamu kutaa yuunaayitid isteets filooriidaa irraa ka'e yommuu magaala guddicha haayitii poort uun piriinsi qubachuudhaaf bu'aa jiru qilleensa irratti dhukaasa irratti bananii hojjataa xiyyaarichaa tokko erga madeessanii booda akka ta'e gabaasameera xiyyaarichi gara biyya doomiinikaan riippaabilikitti deebi'ee qubachuu isaa kan gabaasame yommuu ta'u daandiiwwan xiyyaarichaa. xiyyaaraa yuunaayitid isteetsi biroos balalii isaanii gara haayitiitti taasisanu addaan kutuun isaanii beekameera embaasii yuunaayitid isteetsi biyya haayitii jiru akka ibsetti hidhattoonni seeraan alaa kun daandiiwwan buufata dooniitii fi buufataalee xiyyaaraa irratti hokkora raawwachaa jiraachuu isaanii beeksisee jira. kutaa magaala biyyattii keessatti humnoottan poolisiitii fi hidhattoota gidduutti lolli taasifamaa jiraachuu isaa kan beeksise maddi oduu assooshieetid pirees dhiyeenya kana kan filataman muummichi ministeeraa haaraan aleeksis didiyeer fiilii aamii biyyattii keessatti nageenya mirkaneessuun hojii isaanii isa jalqabaa akka ta'e ibsuu isaanii gabaasee jira akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti lafti biyyattii dhibbeettan saddeettamii shaniin hidhattoota seeraan alaatiin akka to'amaa jiru. ibseera dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti nageenya biyyattii mirkaneessuudhaaf gara itiitti kan duulee jiru humni naga eegdota biyya keeniyaa hanqina maallaqaatii fi hir'ina namootaatiinis rakkachaa akka jiru gabaasamee jira wixata kaleessaa dhimma kana irratti ibsa kan kennan dubbiimaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii istiifan duhaariik gareewwan siyaasa haayitii keessatti qooda fudhachaa jiran fedhii garee isaanii dhiisanii fedhii sabaatii fi biyya isaanii akka dursan hubachiisuun isaanii gabaasameera Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
gara gabaasaalee keenyatti taanutti naaceen immoo somaaliilaand sadaasa kudha sadii filannoo waliigalaa geggeessachuuf jirti akka riippaabilikii of dandeesseetti kan of labsitu hawaasa sadarkaa addunyaa biraa beekamtee argachuudhaaf dhiibbaa taasisaa akka jirtuuf naannicha bal'aa keessatti shoora bal'aa raawwataa akka jirtu ba'iinsaa somaaliyaafis ta'e gaanfa afrikaaf hiika akkamii qabaata gabaasaa heenrii wilkins mitukuu fiqaaduu dhiyeessa.
roobii boorii sadaasa kudha sadii naannoon somaaliyaa irraa fottoqxeettu somaaliilaand filannoo waliigalaa ni taasifti pirezidaantiin aangoo irra jiru muusee bihee abdii paartii kulmiyyee yookaan paartii tokkummaa irraa yeroo lammaffaaf teessoo aangoo isaa mirkaneeffachuuf dorgomaa isaa cimaa abdirahmaan mohaammed abdullaahii paartii wadaanii yookaan paartii biyyaalessaa irraa pirezidaantummaaf kaadhimamaa ta'anii filannoof kan dhiyaatan jiran. filannoo kanaan eenyuyyuu haa injifatu garuu dhimmi murteessaan isa bara 1991 tti somaaliilaand soomaaliyaa irraa adda ba'uun walabummaa ishee labsatte akka idil addunyaatti beekamtii argachuu inni jedhu qabxii ijoo ta'uu filattoonni lammiilee soomaaliilaand himu mahamud mohaammed hasan barsiisaadha. hawaasni idil addunyaa beekamtii akka nuuf kennuuf ergaa dabarsaa jirra somaaliilaand mootummaa hojii guutuu hojjetudha dhaabbilee siyaasaa qaba sharafa alaa qaba soomaaliyaa irraa addadha tasgabbii qaba biyya dimookiraatawaadha. yeroo ammaa addunyaa irratti biyyi somaaliilaandiif akka biyya walaba taateetti beekamtii kenneeruufii hin jiru mohaammed abdirahmaan magaalaa guddittii somaaliilaand hargeysaarraa xiinxalaa kan ta'e kaadhimamaan amma aangoo irra jiruu fi mormitoonni isaa yaadota gargar ta'e qabuu jala. fakkeenyaaf waliin dubbii somaaliyaa waliin taasifamu mootummaan ammaa kufaa taasiseera mormitoonni immoo waliin dubbiin somaaliyaa waliin taasifamu barbaachisaadha jedhanii yaadu kanaaf tokko yommuu mormu inni kaan immoo waa'ee marii yaada jechuudha kuni dhimma tokko gama kaaniin immoo dhimma waliigaltee wal hubannaa somaaliilaand itiyoophiyaa waliin mallatteessite. waliigaltee wal hubannaa amaj bara 2024 itiyoophiyaa fi somaaliilaand waliif mallatteessan biyya hulaa galaanaa hin qabne itiyoophiyaaf hulaa galaanaa fi buufata waraanaa galaanarraa akka qabaattu taasisa tarkaanfiin kunis somaaliilaand beekamtii akka argattuu fi naannicha keessatti ga'ee taphachuu akka dandeessu ce'uu ishee kan agarsiise salaam taaddasa instituutii qorannoo nageenyaa kan afriikaa kibbaa keessa jirutti ogeettiidha.
somaaliilaandiif qofaa osoo hin taane naannichaaf iyyuu waliigaltichi waliigaltee guddaadha amma waliigalteen somaaliilaand waliin taasifame kan dinagdeen oliidha buufata waraanaallee of keessaa qaba waan ta'eef buufata galaanarraa kan galaana diimaa naannichaaf qofaa osoo hin taane akka addunyaatti buufata galaanarraa murteessaa ta'edha.
waliigaltee wal hubannaa kana soomaaliyaan mormiteetti gaanfa afriikaa keessatti dhiibbaa mul'ataa ta'e kan qabdu chaayinaan akkasuma kan soomaaliilaand waliin wal fakkaatuun taayiwaan kan isheerraa adda baateettu waliin wal'aansoo kan wal qabaa jirtu waliigalticha mormiteetti garuu filannicha eenyuyyuu haa injifatu waliigaltee wal hubannaa sunii fi hiree ofiin ofiin murteeffachuun soomaaliilaand duubatti hin deebi'anii jala abdirahmaan. sanarratti gaaffiin homaatu hin jiraatu kaadhimamtoonni teessoo olaanaa somaaliilaandiif dorgomaa jiran hundi mirga walabummaa somaaliilaanditti amanu salaam taaddasa immoo mootummoonni ollaa sodaa sochiiwwan fottoquu biyya isaanii keessa jiru irraa ka'uun somaaliilaandiif beekamtii kennuurraa of qusatu jetteetti jala gabaasni heenarii wiilkins sagalee ameerikaaf qindeesseeru.
gareen mirga namoomaa beekamaan tokko sudaan keessatti humnootiin naga eegdotaa akka bobbaafaman gaafachaa jira kunis haleellaa dhiyeenya kana namoota nagaa kutaa algeeziiraa irratti raawwatameef humnootiin rsf itti komatamanii booda dhaabbanni human rights watch haalli kun baay'ee gaddisiisaa waan ta'eef ummata eeguuf barbaachisaa jedha muhammad yuusuf ka gabaase jaallannee dhiyeessa.
Akka gareen deeggarsa deemokiraasii naannoo sanaa waad madaanii reezistans jedhamu jedhutti erga hokkarri kun onkololeessa digdama bulchiinsa gaziiraa kibba bahaa keessatti jalqabame as namoonni dhibba tokkoof jaatamii sagal ajjeefamaniiru. Haleellaan kunis kan eegale ajajaan humnootii deeggarsa saffisaa tokko waraana Sudaanitti ergama kamanii booda humnootiin saffisaa yookaan RSF kanaaf deebiin kennan. gandootaa fi magaalota naannoo ajajaan kun irraa dhufanii sana seenuudhaan ajjechaa dararaa xiyyeeffannoo qabu raawwachuu isaanii gareeleen mirgaaf falman gabaasanii jiru latishaa beedar hiiman raayis waash keessatti itti aantuu daayirektara kutaa afrikaati isaanis akka jedhanitti sarbamni seeraa kun uummata waraana ji'oota kudha sadii oliin raafamaa jiruuf rakkoo dabalataatti ta'eera.
Sudanese women's rights groups have been documenting cases of sexual violence against women and girls.
Gareen mirga dubartootaa an Suudaan magaalotaa fi gandoota kanneen keessatti hokkara saala dubartootaatii fi shamarran irratti raawwatamu galmeessaa turaniiru. Amma immoo waa'ee magaalotaatii fi gandoota soddomaa ol torbanan dhiheenya darban keessaa haleellan irratti ga'ee fi itti fufee jiru dubbachaa jirra. Kanaaf naannoo namoonni duraan itti baqatanii dahachaa turan keessa uummata nagahaa lakkoofsaan guddaan akka buqqa'u taasiseera. Gaammarsaan gidiraa irratti dabalaati jira.
RSF hawaasa naannoo gaziiraa keessaa irratti haleellaa raawwachuusaa haalee jira. Humnootii Sudaantu hawaasa naannoo hidhachiisee jechuunis himateera. Waraanni RSF akkasumas kan Sudaan bara darbe baatii eebilarraa eegalee wal waraansa keessa jiran. Jeneraalonni wal dorgoman paartilee hoogganuudhaan qabsoo aangoo keessatti qabamanii jiru. Gama biraatiin immoo Human Rights Watchii fi taajabdoonni biroo namoota nagaa eeguu abdii jedhu qabatanii loltoonni nagaa eegsisan gara gaziiraa fi kutaalee Sudaan birootti akka bobbaafaman gaafachaa jiru. Kana laalchisee Latishaa Beedar akkas jedhan.
Lafa sanarratti bobbaafamuun fakkeenyaaf haleellaa dabalataa namoota nagaa irratti raawwatamu itti fufsiisu akkasumas qarqaarsa namoomaa danqame furuuf murteessa. Kunis tattaaffii dhukaasa dhaabuu naannoodhaa fi tattaaffii qarqaarsa deebii hatattamaa kennuu godhamu of keessaa qaba. Garuu yeroo ammaa rakkoon jiru wanti sadarkaa naannootti ta'aa jiru. Kophaasaa socho'uu hin danda'u.
Siyaasaa fi nageenya gaanfa Afrikaa irratti yaada kennuun kan beekaman Ahmed Haashi loltoota seensisuun akka barbaachisu hoogganoota gareewwan wal waraanaa jiranii irrattis tarkaanfiin cimaan fudhatamuu akka qabu dubbatu.
There is a need to send at least 5,000 United Nations um, uh, soldiers.
Yoo xiqqaate loltoota tokkummaa mootummootaa kuma shantama erguun barbaachisaadha. Jeneraalota yakkamtoota ta'an gara mana murtii akka akka idil addunyaatti geessuu fi ajaja hidhaatti baasuun barbaachisaadha. Tokkummaan mootummootaa walitti bu'iinsa kana gidduu miila galfachuun barbaachisaadha. Sababaan isaa isaan rakkoon gargaarsa namoomaa haala guddaa ta'een babal'ate. akka balaa fiduu gochaa waan jiraniif.
Waajirri barreessaa duree tokkummaa mootummootaa kan Antooniyoo Guterres gabaasa ji'a darbe baaseen dhiittaan mirga namoomaa yeroo baay'ee naannoo Sudaan dhihaa Daarfur keessatti mul'atu. Amma naannoo Algaziiraa keessatti irra deebi'amuunsaa akka sarifachiise ibseera. Manni maree nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa gabaasa waa'ee Sudaan ilaalchisee dhuma baatii kanaarratti mari'achuuf karoorfatee jira.
Goojjam kaabaa magaalaa Zibist keessaa jiraattoniif namoonni ijaan argan akka jedhanitti naannoo Amaaraa keessatti lola humnoota mootummaa federaalaaf garee hidhattoota faannoo gidduutti geggeeffamaa jiruun torban darbe haleellaa drooniitiin namoonni kudhanootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Aangawaan giddugala fayyaa magaalatti akka jedhanitti jiraattonni hedduun haleellaa sadaasa shan raawwatameen yoo xiqqaate namoonni afurtamii sadii du'uu himaniiru gabaasaa guutuun kunoo. naannoo amaaraa godina goojjam kaabaa aanaa achafar kibbaa magaalaa baadiyyaa zibist keessa uummata kuma kudhanitti tilmaamamutu jiraata jiraattonni magaalattii keessaa lola geggeeffamaa jiru hin dubbanne garuu haleellaan qilleensarraan raawwatame kanaan dura heelikoopteraan geggeeffamuusaa eeraniiru jiraataan magaalattii sadaasa shan ganam haleellaan diroonii kan raawwate ta'uu adda baaseera. haleellaan marsaa sadiin bakka gabaa mana barumsaaf buufata fayyaa rukutuu dhagahuusaa dubbatee jira dirooniin kun jalqaba giddugala fayyaa achiis bakka gabaa rukutuu argeeraa jedha.
Namoonni kallattii hundaan fedhii isaanii malee fiiguu ka jalqaban yeroo haleellaan sun jalqabu lubbuu isaanii oolfachuuf jecha yeroo taateen kun mudatu waldaa maariyaamii keessaa kadhannaadha ba'aa turre walumaa galatti namoonni kudha afur uffata adii uffatanii turan yeroo haleellaan diroonii kun bakka gabaa naannoo bataskaanni jiru sanatti raawwatame isaan keessaa namoonni saddeet ajjeefamaniiru ana dabalatee namoonni ja'a lubbuun hafne. namoonni ennaa dubbatan uffata adii uffattanii waan jirtaniif isin argatan jedhan ni rifanne namoota miidhaan irra ga'ellee gargaaruu hin dandeenye.
Namni ijaan arge kun haleellaan diroonii lammaffaaf sadaffaa giddugala fayyaaf mana barumsaa tokko rukutee akka ture gabaase haleellaa giddugala fayyaa irratti raawwatameen dubartoonni ulfaa shan da'umsaaf gamas dhaqanii eegaa osoo jiranii ajjeefamaniiru jedha. akkasumas maatiin miseensota shan qabu mana tokko keessatti ajjeefamaniiru jechuun ibseera. mana barumsichaa keessatti haleellaa diroonii raawwatameen daa'imman kudha shan du'aniiru jedha namoota ajjeefaman keessaa harki caalaan isaanii daa'immaniif dubartoota ta'uu dubbateera.
reeffa namoota 43 bakka awwaalchaa tokko keessatti bataskaana maaramii keessatti awwaalle namoonni reeffa maatii isaanii gara bakka awwaalchaa birootti geessanis ni jiru. akkasumas boodarra namoonni saddeet miidhaman yeroo wallaansa argachuu waan hin danda'iniif du'aniiru kaan immoo maatii isaanii keessaa namoota miidhaman wallaansa aadaatiif bakka biraatti geessan lakkoofsa namoota du'anii tilmaamuun rakkisaadha garuu shantamii saddeet ga'uu akka danda'u mirkanaa'aadha wanti ta'e baay'ee suukanneessaaf gaddisiisaa ture.
jiraataan lammaffaan odeeffannoo wal fakkaatuun waa'ee haleellaa marsaa sadiin raawwatee mana barumsichaa gabaaf giddugala fayyaa rukutuu gabaase yeroo haleellaa sanaatti naannoo mana barumsichaa akka turellee dubbatee jira buufanni fayyaa sun mana barumsichaa cina ka jiru yoo ta'u gidduu isaanii daandii dhiphoon akka jiru ibsee jira.
garaagarummaa yeroo haleellaa diroonii sana gidduu jiru yaadadhu sababaan isaa rifadheen ture. ani namoota biroo waliin ta'uudhaan mana barumsaaf buufata fayyaarraa reeffa walitti qabuun jalqabe boombiin tokko ol gubbaarraa kan darbatame yoo ta'u achitti namoonni hedduun ajjeefamaniiru reeffa namoota hedduu qabannee bakka awwaalchaa deemne.
ragaa sadaffaan aangawaa buufata fayyaa sanaa ta'e waan argeef dhaga'e dubbatee jira.
jalqaba sagalee hin beekamne kan dirooniin dhaga'e. akkasumas jalqaba dirree ispoortii mana barumsichaa akka rukute natti himan ijoolleen achi keessa taphachaa turan marsaa lammaffaa irratti dirooniin kun lafa gabaatti boombii darbate sana booda buufata fayyaa rukkute buufata fayyaa keessa bakka haadholiin ulfaa da'umsaaf dabaree eeggataa jiran kutaa sana rukkutee haadholii shaniif hojjetoota isaan gargaaran lama ajjeese kutaa tokkicha keessatti namoonni torba du'aniiru.
VOAn nama ijaan arge tokko diroonii ta'uusaa attamitti hubattee jedhee innaa gaafatu deebii kenneen dirooniin nutti dhaga'ama ture sana booda balaqqeessa argine namoonni nuti reeffa isaanii hin arginellee jiru meeshaa waraanaa biraatiin yeroo ta'u namoonni akkamiin akka rukutamaniif ajjeefaman arguu dandeessa garuu dirooniidhaan sagalee qofaa dhageenya garuu arguu hin dandeenyu yeroo haleellaan dhaqqabu qofaa adda baafannaa jedhe. namoota miidhaan irra ga'e ja'a ambulaansiidhaan hospitaala durbeetee kan magaalattii irra kiiloomeetira 70 fagaatee jirutti akka geessaman goone ka jedhan jiraataa kabroon loltoonni mootummaa ambulaansii sana dhaabsisuudhaan bakka laalibalaa jedhamutti irratti dhukaasan dhumarratti jarri battala du'an giddugala eegumsa fayyaa keessatti namoonni 46 du'uu arginee jirra maatiin firoottan isaanii miidhaan irra ga'e wal'aansa aadaa akka argataniif gara baadiyyaatti geessani sababa kanaan lakkoobsi namoota du'anii dabaluu danda'a namoota 64 miidhaan irra ga'ellee galmeessinee jirraa jedhan humnoota mootummaaf riphxee loltoota faannoo gidduutti lolli geggeessamaa ture namni ijaan argan sadaffaan akka jedhanitti namoonni du'an bifi isaanii ammayyuu akka haaraatti sammuu koo keessa jira kun immoo baraan sammuu koo keessa jiraataa jedhan.
fayyaan natti hin dhaga'amu namoota du'an keessaa kudha sadii ijoolleedha ja'a dubartoota namoonni afur immoo warra dabalatee maatii tokko keessaati namoonni qabeenyaa isaanii dhiisanii magaalaa gallakkisanii baqataa jiru amma bosona keessa dhokkatanii jiru haala baay'ee ulfaataa keessa jirra loltoonni faannoo asirraa fageenya kiiloomeetira soddomaarra akka jiran dhageenya asin jiran eenyullee asin jiru. bakka bu'oota mootummaas hin qabnu.
kan jalqabaaf arfaffaan akka jedhanitti onkoloolisa kudha afur magaalattii keessatti haleellaan heelikooptaraa intala durbaa tokko ajjeese lamaanuu erga guyyaa sanaatii qabanii hamtuun kana caalu ni dhufa jedhanii eegaa turan namni ijaan argan arfaffaanis namoonni itti dabalaa taatee kanaan du'uu malu jechuun eeraniiru.
ammallee reeffi namoota lafa qonnaa keessaa kanneen hin argamin ni jiru. dirooniin waan naanna'aa jiruuf barbaacha reeffaa namoota addaan kukkuta buufata fayyaa keessatti dubartoota shantu ajjeesame.
aangawaan eegumsa fayyaa akka jedhanitti haleellaa diroonii kibxata darbee taansee miseensonni waraana itiyoophiyaa kanneen kuma tokko ta'an magaalattii weeraran sanaanis jiraattonni kuma tokko magaalattii gadhiisanii kan deeman yoo ta'u ammallee bosona keessaaf kaan immoo firoottan isaanii baadiyyaa keessa jiraatan waliin jiru.
namni hundinuu magaalaa gallakkisee bosona keessa jiraachaa jira utuu nuti gaddarra jirruu guyyaa lammataa loltoonni magaalattii seenan gara kuma tokkoo ta'u manneen gubaa diigaa uummata reebaa turan.
vo'n aangawoota itiyoophiyaa sadarkaa naannoo federaalaa quunnamuudhaan waa'ee haleellaa diroonii sanaa gaafatee jira. itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya naannoo amaaraa obbo Dassaalany Xaasawu vo'eef bilbilaan akka himanitti waa'ee taatee sanaa akka hin beekneef waajjirri isaanii ni qorataa jedhan sadaasa kudha lamallee deebii kennuuf waadaa seenanis hin ta'in hafe itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii naannoo amaaraa Dr Mangashaa Fantaawu deebii akka kennaniif bilbilaaf ergaa barreeffamaa ergameef deebiin kennine. itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii goojjam kaabaa obbo teewodiroos masfin boqonnaa waggaarra waan jiraniif waa'ee sanaa quban qabuu jedhan aangawaa godina dhimmi ilaallatullee maqaaf teessoo isaanii akka kennaniif gaafatamanii toleen jedhin hafan ministirii tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa dr laggisa tulluu yaada gama isaanii akka kennaniif bilbilaaf ergaa barreeffamaa ergameef deebiin kennine. waldaan fannoo diimaa itiyoophiyaa waa'ee deeggarsaaf wal'aansa fayyaa naannoo sanatti kennamuu beekuu akka hin dandeenye sababiinsaas danqaa quunnamtii jirurraan kan ka'e hanga ammaatti hojjettoota isaa godina goojjam kaabaa keessa jiran waliin wal hin quunnamne jedhee jira. koomishinii mirga namoomaa itiyoophiyaatti daayirektarri hordoffiif qorannoo naannoo dr alamuu mihiratuu ergaa barreeffamaatiin vo'eef akka himanitti ammallee. odeeffannoo waa'ee haleellaa diroonii magaalaa zibist acha farkibbaaf taateewwan. kana fakkaatan biroo irratti hojjetaa jirraa jedhan koomishinii mirga namoomaa itiyoophiyaa waajjira damee baahir daariif hoogganaa akka ta'an allabbaachoo birhaanuu ergaa barreeffamaatiin deebii kennaniin waa'ee haleellaa diroonii guutummaa naannichaa keessatti raawwatame jedhamee dhageenyee jirra garuu qorannoo geggeessuuf odeeffannoo walitti qabuu irratti waan hojjetaa jirruuf sadarkaa kanatti waan miidiyaaf qoodnu hin qabnu qorannoo erga xumurree booda argannoo keenya miidiyaaf ni qoodnaa jechuudhaan sagalee ameerikaa damee gaanfa afrikaaf himaniiru.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaan hordofuu dandeessu yaada keessan karaa iimeelii nu ga'uu dandeessu horn at voa news irratti nu argattu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya biraan haayilu gama miidiyaa hawaasaan sagantaa kana kan isin qaqqabsiiste tigisti gammeetii kan isin keessummeesse antu jiree horaadha qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.